iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye gutandukana muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere tariki ya cumi na karindwi ukwezi kwa cyenda umwaka ibihumbi bibiri na cumi n'umunani usibye kuri fm muratwumvira ku mirongo migufi kugera saa mbiri kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe amakuru vitalo ni iya nyuma muri shampiyona kugeza ubu ngubu mu burundi kandi irimo yitegura guserukira vuba uburundi mu gikombe cy'afurika ngira kandi tuzoshika gukina coupe d'afrique hasigaye ukwezi cyangwa amezi abiri ngira ngo tuzoba turamaze gusuda gufatanya ekipe neza mu bihimba byose nko muri jorune zibiri zitatu ziri imbere tuzoba twahinduye uyu ni kanyankore yawunde umutoza w'ikipe ya vitalo ni mu kanya rero mu makuru y'imikino na siporo abanzirizwa n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'amakuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana waramutse aroyi
waramutse tomasi tuyahereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abasirikare ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi w'imana baratanye mu mitwe n'abarwanya ubutegetsi mu buseruko bw'intara ya kivu y'ubumanuko nk'uko amakuru ava mu gisirikare hamwe n'abanyagihugu abivuga ayo makuru avuga kandi ko abo basirikare ba leta barwanye n'abarwanya leta bahurikiye mu runani ya kutumba bashyigikiye umujenerali atavuga rumwe na perezida joseph kabila ayo makuru y'abantu batashatse ko amazina yabo ashyirwa ahabona avuga ko abarwanya leta bafashe imitumba itatu yo muri fizi intara yo mu manuko igwiriyemwo ubutare kandi yamamwo indyane hagati y'amoko umuvugizi w'igisirikare cya kongo yemeje ko igisirikare cyatanye mu mitwe n'abo barwanya leta mu kwezi kwa kabiri niho igisirikare cyari cyatangaje ko cyirukanye abarwanyi ba yakutumba bafashijwe hamwe n'igihugu kibanyi cy'uburundi muri afurika kandi ibihugu bya eritrea na etiyopiya byarasinye amasezerano mu nama yabereye muri arabiya sawudite ku munsi w'imana mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri byamaze imyaka mirongo ibiri mu ntambara ibiri muri ayo masezerano yeje ku munsi w'imana yasinywe imbere y'umwami wa arabiya sawudite salman bin abdulaziz al saudi hamwe n'umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres ntibirashirwa ahabona imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri byo mu ihembe bya afurika yarateye imbere kuvaho umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abiy ahmed atangarije mu kwezi kwa gatandatu ko igihugu cyiwe gishobora kubahiriza amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ayo masezerano yahagarariwe na oni yaragamije kurangiza intambara yo ku mbibe ibyo bihugu bihana yahitanye abanyagihugu bashika ku bihumbi mirongo irindwi ku mpande zose uko ari zibiri hano muri amerika buramatari wa leta ya carolina ya ruguru naha muri amerika roy copa atangaza ko abafa bashobora kwiyongera mu gihe amazi y'imvura y'urutavana ko abandanya aba menshi muri iyo leta aburira abanyagihugu arongoye kuba maso kandi bakihutira kuja mu bibanza bitabangamiwe mu gihe bosabwa guhunga ibyo yabitangaje ejo ku munsi w'imana igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cyataziriwe florence kimaze guhitana ubuzima bw'abantu cumi na batandatu kandi bisagara nka byose muri iyo leta byaratewe n'imyuzure y'amazi amabarabara makuru makuru aca muri iyo leta yose yuzuye ibidengeri by'amazi nayo amazu arenga ibihumbi amajana indwi nta muyaga nk'ubagira ibiro bya perezida white house byashyikirije ko donald trump ashobora kugendera ibyo bice by'igihugu byasinzikaye mu minsi iri imbere ariko mu gihe umuzo wiwe ataco wobangamira e, mu bikorwa vyo gutabara biriko birakorwa ivyo bihuhusi hamwe n'imyuzure y'imvura byarasambuye ico byasanze mu nzira ibihumbi by'abantu ntibishobora gusubira mu ngo zabo gushika amazi akamye navyo bikaba ngo bishobora gufata iminsi itari mike tukiri muri amerika perezida wa amerika donald trump yatangaje ejo ku munsi w'imana atabyemeza afise ko amatohoza ariko arakorwa ku ruhara uburusiya bwaba bwaragize mu guhungabanya amatora yo muri bibiri na cumi na gatandatu atubahirije amategeko nk'uko akunda kubikora trump yongeye guhakana ko ataca uburusiya bwagirizwa ariko akavuga ko uwo batavuga rumwe hillary clinton bahiganywe mu matora ari we akwiye gutohozwa ko avuga kandi ko umurwi w'abacamanza cumi n'indwi yita abademokrate bariko barafasha umushikirizamanza robert mura bariko bagerageza kurondera ico ngo bumwegekako ariko trump ntaco yavuze kuri bishasha biherutse kuvugwa bijanye n'ayo matohozwa nyene aho ku munsi wa gatanu paul manaford yahoze arongoye ibikorwa vyo kwiyamamaza vya trump yemeye ivyaha vyo kunyuruza amafaranga y'igihugu kandi agashobora no gushira habona ivyo bivugwa ku migenderanire hagati y'uburusiya hamwe n'ibikorwa vyo kwiyamamariza ayo matora na igihugu ca Israeli cavuze ko ubwicanyi bwakorewe umuyahudi aharanira agateka ka muntu acumiswe imbugita n'umunyepalestina ari igitero c'iterabwoba ari fulde yari afise ubwenegihugu bwa leta z'ubumwe za amerika hamwe na Israeli yafiriye mu bitaro inyuma yo gucumitwa hanze y'ikigo c'ubudandaji kiri hafi y'uruzi rwa efurate ku munsi w'imana umushikiranganji wa mbere wa Israeli benjamin netanyahu avuga ko yarungitse ubutumwa bwo guhoza umuryango w'uwafuye amwita uharanira agateka ka muntu yarwaniye cyane yongera yamamaza ukuri kuri ku gihugu cya israeli
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nyuma y'aya makuru yo hirya no hino ku isi tugejejweho na aloise bigirimana noneho ni amakuru yo mu biyaga bigari mu rwanda umuyobozi w'ishyaka fdu inkingi madamu victoire ingabire umuhoza amaze iminsi ibiri ari mu rugo iwe yarekuwe gereza ejo bundi kuwa gatandatu ejo ku mugoroba umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yagiye kureba uko ingabire ameze ingabire victoire rero icyantunguye ntabwo twari turi kuri gahunda nagiye kubona mbona araje yambaye icyo nakwita imyenda hejuru hasi ijya kuba kaki ariko itari kake itari umweru itari n'iyo kake mvuga uko twaganiriye twaganiriye neza ariko nabonaga uko twaganiraga yari umuntu ukomeye mu magambo make navuga ko aratuje ni wa muntu ubona ko nta gihunga nk'uko ubivuga cyangwa nk'uko ubibaza urugo rwese ubona rugendwa wowe akanya wahamaze mbese wahamaze umwanya ungana iki nahamaze nk'isaha nzima ariko noneho nyuma y'iminota wenda twaganiriye nagiye kubona mbona metere gatera gashabana umunyamategeko we aje kumusura nawe turaganira bisanzwe ni ukuvuga ngo mu yandi magambo nabasize baganira nanjye nabasize aho ngaho hari abandi bantu wahabonye uretse uwo murwanashyaka n'undi muntu wari uri mu gikoni atunganya amafunguro amafunguro nta bandi bantu nahabonye ariko nanone nk'uko mu yindi minsi nagiye mpagenda hari ba boniface twagira imana na ba twagira yezu fabien nawe ni umurwanashyaka umukangurambaga w'ishyaka fd inkingi nagiye mbasangayo hari hagoswe inzego z'umutekano izigaragara n'izitagaragara abambaye abambaye inifomu n'abatambaye inifomu ariko kugeza uyu munsi nahanyuze mbona barankinguriye mbona nkinguriwe n'uwo nakwita umukozi wo mu rugo ariko noneho mbere yo kwinjiramo naganirijwe n'umuntu nanone w'umukozi wo mu rugo kambwira hano haragendwa ariko se hagendwa hate nkahita mubaza hagendwa hate hagendwa hatakambwira bo kandagira neza tambuka neza wumva ibirenge byanjye navuga ngo ntabwo byari birinzwe ku buryo navuga ngo nashyizeho ubirinda cyangwa bashyizeho ubirinda ariko numvaga ntekanye mu yandi magambo nta nzego z'umutekano wahasanze keretse zibaye zihishe ariko ntazo nabonye eric bagira ubuza urakoze ndagushimye
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi abantu bitwaje imbunda bataramenyekana kugeza ubu bateye mu gatumba ejo bundi kuwa gatanu ku mugoroba leta ivuga ko umuntu umwe yaguye muri iki gitero bukeye kuwa gatandatu umunyamakuru wacu diane ndonse yagiyeyo kureba uko bimeze yatuzaniye inkuru tubasubiriramo ibiro bicungera uruja n'uruza muri zone gatumba ku rubibe rw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo byatewe igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri uyu wa gatanu inzego za leta zivuga ko ico gitero cyamaze iminota hafi mirongo ibiri abanyagihugu bo muri zone gatumba mu micungararo y'ahabereye igitero bavuga ko bumvise urwamo rw'amasasu menshi kandi umwanya utari muto baragize ubwoba cyane rwose amashe tuguma turyamindagwaye mugwe muryamye musohoke gumupe mugira isanganya havutse inkonyi nyinshi cyane rwose nasohotse ndumvira ndasubira mu bihe ndagwa mugwe muryamye ntugire ingorane ngo musohoke muhure n'amasasi kubera zaguma zica hejuru zatanguye mu masasi tubiba ziba zaheze nko mu masasi tayijoro canke sandwi gutyo inzego z'igisoda n'iz'igipolisi hamwe n'iz'ubutungane zazindukiye ahabereye igitero eka n'ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe mu burundi nk'ubufaransa n'ububirigi bifuje kuhashika hamwe n'abo mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu ariko kubw'umwanya munini barindiriye kugira ngo baronke uruhusha rwo kuhashika bahavuye bakata amamodokari basubira inyuma batahashitse aho nyene bahagarikiwe nko ku birometero bitatu vyo ku rubibe niho n'abamenyesha makuru bari bahagaze bemerewe kurengana igihe cy'inyuma ya saa sita haheze nk'amasaha atanu hagati aho imodokari z'igipolisi n'iz'igisirikare nizo zonyene zaguma zinyuragiranwa mu gipolisi basigura ko bariko barakura mu nzira ivyahononekariye muri ivyo harimwo imodokari yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye ibidandazwa hamwe n'izindi ntonto zari zihahagaze zishika kuri zitanu zamenaguritse ibiyo zongera ziratobagurwa n'amasasu hari n'inyubakwa y'ibanki bankobu yamenywe amadirisha n'amasasu umushikirizamanza mukuru wa repubulika nyandwi silivestre yagize icyo ashikiriza ku rwego rwa leta avuga ko uwo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bakeka ko ari uw'abasuma tuvuga ko ari abasuma kuko uravye aho barashe barashe cyane cyane ku nyubakwa z'ibanki bankobu tukaca tubona rero yuko ahanini bashaka kwiba rero barasa bahagaze mu gihugu ca kongo nubwo uwo mugwi warasa uhagaze mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo umushikirizamanza mukuru wa repubulika avuga ko ikiziga twasanze ahabereye igitero ku butaka bw'uburundi carashwe n'abapolisi b'i burundi bariko barabasubiza inyuma uretse ico kiziga kandi c'umuntu atashoboye kumenyekana kuko yaturiwe hari n'umupolisi yahakomerekeye umushikirizamanza nyandwi silvestre asaba leta ya kongo ko bofashanya mu gutuza bene iyo migwi dusaba yuko inzego za kongo zidufasha kugira ngo amatohoza agende neza izo nkozi z'ikibi zama zitera ziva muri ico gihugu zifatwe zihanwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka abantu bashika mirongo ibiri na batandatu baragandaguwe mu gitero c'abantu bataramenyekana ku mutumba wa ruhagarika muri komine ya buganda mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu abategetsi bavuze ko abakoze ico gitero bazananye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bongera basubirayo mu gatumba ku rubibe rw'uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo diane ndonse ijwi rya amerika umunyarwandakazi salima radia mukansanga yatoranijwe mu basifuzi bazakora mu mikino y'igikombe cy'isi cy'abakobwa batarengeje imyaka cumi n'irindwi mu mupira w'amaguru imikino izabera mu gihugu cya uruguay muri amerika y'epfo mu kwa cumi na kumwe gutaha mukansanga yaganiriye n'umunyamakuru wacu asumita kaboyi i kigali mukansanga sarima radiya ni umukobwa ufite imyaka mirongo itatu ari muri bake mu rwanda bakora umurimo utamenyerewe mu bagore wo gusifura mu mupira w'amaguru ijwi rya amerika ryamusuye aho atuye mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ubwo nageraga aho atuye nasanze yitegura kujya mu karere ka muhanga intara y'amajyepfo aho yari agiye mu bikorwa bye byo gusifura mu rugo uhamusanze ntiwamenya ko ari umukobwa ukora imirimo imenyerewe ku bagabo namusanze mu isuku yo mu nzu ambwira ko ibintu byose abyikorera kuko nta wundi muntu babana mukansanga avuga ko ubusanzwe yize ibijyanye n'ubuforomo muri kaminuza ariko yakuze akunda siporo uyu mwari ubarizwa mu idini ya isilamu mu rwanda yabwira ijwi rya amerika ko byabanje kumugora cyane kwinjira mu mwuga yakunze akiri umwana ababyeyi abaturanyi ntibumvaga ukuntu umwari w'umusilamu yirirwa ku gasozi kandi yambaye n'imyenda idatuma yikwiza nk'uko idini yabo ibisaba nagendaga negera amakipe y'abasaza y'abana bamutumake kugira ngo nimenyereze mbere ngitangira bose bambwiraga ngo ibyo uzajyamo ngo uzatubwire ibyo uzakugeza numva umuryango w'abasilamu ibintu nk'ibyo ntabwo biba ari ibintu bisanzwe bakumva ko ari ibintu bidafite icyo bimaze ari ugutakaza umwanya niki cyane ko uwabyumvaga cyane yari data ko yigeze kuba mu bya football abandi nkabona banteye utwatsi rimwe na rimwe mu miryango imwe n'imwe bagufata nk'aho wananiranye kuko urumva nimba barambwira ngo ibyo uzajyamo ngo aho uzagera ngo uzatubwire ni ukuvuga ko nabo ntibumvaga future yanjye kuba umuryango utaramushyigikiye mu ntangiriro uyu mwari ntibyamuciye intege ahubwo yaje gutungurwa n'uko asigaye asifurira n'amakipe akomeye mu rwanda mvuga ko nsifura mu cyiciro cya mbere cy'abagabo bwa mbere mu mateka nahagaze imbere ya ayisi kigali na polisi mu mateka yanjye ntasinzanabyibagirwa ubundi nongera amagarara imbere ya ape nongera amagarara imbere ya reyo siporo niyo azwi cyane niyo azwi cyane kuko nanjye byabaga ari nk'inzozi nkisanga imbere y'ayo makipe kandi nkabona ni amakipe nk'ayandi kandi tugakorana tugafashanya bakanyumva ndi umusifuzi wo hagati abasifuzi wo hagati niwe uri niwe aba ari uyobora abandi bose basigaye agafatanya n'abariya ntabwo ari ukuvuga ngo n'ubaye wowe wenyine niwe ufatanya n'abariya bose niwe ufite kontorore ya maci niwe mbese niwe navuga ngo niwe bose ukansanga wanezezwaga no gusifura amakipe akomeye yo mu rwanda yaje gutera intambwe agera ku rwego rwo gusifura imipira yo mu bihugu bya afurika uyu mukobwa yemeza ko inzozi ze zaje kugera ku musozo ubwo yatoranywaga kuzajya gusifura mu gikombe cy'isi cy'abagore uwo mukino uzabera mu gihugu cya irigwe muri amerika y'amajyepfo mu kwezi kwa cumi na kumwe k'uyu mwaka kumvaga amahirwe ari makeya ariko igihe babimbwiye ntabwo nabyemeye nabyemeye ari uko numva no mu gihugu batangiye kubitangaza nibwo navuze ati bya bindi ntabwo ari ukubeshya ntabwo buriya barabifitiye igihamya byarantunguye kuko niho ntangiye gusatira inzozi zanjye narabyumvaga mu mutima wanjye nkumva ko ngomba kugera kugera ku nzozi zanjye ako nkihatekereza ubundi mu gikombe cy'isi naba ameze ne nkumva ishusho yanjye nkabona sindimo ndayibona kandi nzanabyemera neza ariko nageze irigwe ntabwo ndabyakira neza nzabyakira ari uko numvise ko nicaye mu ndege ngiye muri irigwe mukansanga yemeza ko gutoranywa kuzasifura mu gikombe cy'isi byanyuze mu nzira ndende irimo amarushanwa akomeye akaba yishimira ko byarangiye ayatsinze kugeza ubu mukansanga aracyari ingaragu ariko avuga ko n'igihe yaba ashatse akaba umugore ndetse n'umubyeyi atiteguye guhagarika uyu mwuga we oya nubwo nabana n'umugabo nyagasana azamo umugabo uzanyumva kubera ko ibi bintu nubwo benshi n'abadamu abo dukorana benshi bose turi kumwe benshi n'abadamu kandi barabikora bafite n'ingo zabo kandi bikabatunga kuri bo ni porofesiyo nanjye nicyo nifuza nimba ashaka kubona umugabo ubimfashamo nkabibamo uko mbyifuza akabimfashamo kuko nugusaba imbaraga nabikomeza uyu mwari uri muri bake cyane mu rwanda bakora umwuga wo gusifura avuga ko uyu mwuga umutunze neza kuko usibye no kumufasha we ku giti cye akuramo n'ubushobozi bwo gufasha umuryango we mu rwanda hasanzwe haboneka abasifuzi b'abagore ariko nibwo bwa mbere habonetse umugore w'umunyarwandakazi utora mu kuzasifura mu gikombe cy'isi akaba asigaje inzozi zo kuzagera no mu gikombe cy'isi cy'abakuru asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika siporo n'imikino mu rwanda ekipe enyimba yo muri nigeria yaraye iguye miswi zeru zeru na rayon siporo i kigali jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ejo ku cyumweru ikipe ya rayon siporo yo mu rwanda yari yakiriye ikipe ya nyimba yo muri nigeria uyu mukino ubanza wa kimwe cya kane kirangiza wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo umukino watangiranye imbaraga ku mpande zombi ariko ikipe ya nyimba igaragaza akantu k'isumbwe mu minota makumyabiri ya mbere mu minota yakurikiyeho Rayon Sport yongereye imbaraga abakinnyi nka Kevin Muhire na Jabel Manishimwe bagahererekanya umupira ku buryo busukuye ariko igice cya mbere kirinda kirangira ari ubusa ku busa abasesenguzi b'umukino bavugaga icyo Rayon Sport yagombaga gukora ngo yegukane intsinzi i Kigali ku ikipe ya Rayon Sport cya mbere si ibintu byinshi ibura ni iyi ni mace iri ku rwego rwo hejuru isaba itansitiri hejuru itansitiri ku buryo bwo hejuru E, ngira ngo rero Rayon Sport ikintu bagomba gukora ni ugutuza nk'uko barimo kubikora bakabasha kubyaza umusaruro amahirwe barimo kubona kukurikije ari ab'inyuma barimo kudefanda neza umuzamu kominikasiyo imeze neza hagati ni uko E, imbere naho barimo kugerageza gushaka uburyo bwo gutsinda igitego E, ni ukugerageza rero yuko ba- amahirwe barimo kubona bakayabyaza umusaruro cyane cyane ukurikije nk'imipira barimo kubona ivuye ku ruhande kuko urabona n'irimo kubafasha cyane kuba babasha gutsinda igitego ngira ngo ku mukinnyi jabiri na ntuza na keve na sefu uri inyuma yabo ni abakinnyi ubona barimo kubasha guhererekanya neza bakabasha kumetiriza mediyane ya, ya diveriseri wabo urumva rero ikintu bagisaba cya mbere bagerageze gushaka uburyo bwo gutera mu izamu kuko nubwo bahushije umupira umwe niwo wabashije kujya mu izamu wa ridanje w'umutwe wa, wa bomfisi mu gice cya kabiri ahubwo ikipe ya inyimba niyo yagarukanye ubukana igaragaza inyota y'igitego rutayizamu wayo Mustafa Ibrahim yageze imbere y'izamu rya Bashunga Abuba inshuro nyinshi ariko akananirwa kwinjiza mu rushundura Rayon Sport nayo yanyuzagamo igasatira ariko igasanga umunyezamu Theophilus ndetse na ba myugariro bayobowe na kapiteni Efeyanyi Anayenena bari maso iminota mirongo icyenda y'umukino yarangiye amakipe aguye miswi anganya ubusa ku busa mu mukino wo kwishyura uzaba ku cyumweru tariki makumyabiri na gatatu y'uku kwezi muri Nigeria Rayon Sport irasabwa gukora ibitoroshye igatsindira inyimba imbere y'abafana bayo cyangwa se nibura ikanganya kuva ku gitego kimwe kuri kimwe kuzamuka muri kimwe cya kabiri kirangiza muri iri rushanwa rya Coupe de la Confederation ikipe izasezerera indi hagati ya Rayon Sport na Inyimba izahura n'izaba yakuyemo indi hagati ya Kara Brazzaville yo muri Congo na Raja Casablanca yo muri Maroc yari Claude Munyandinda i Kigali radiyo ijwi ry'amerika siporo n'imikino mu burundi shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere irabandanya evariste nzikobanyanka ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze mu mpera zino twari turangije ku munsi ubwirindwi w'ihiganwa ku munsi wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe umugana Rodoviko Rwagasore igihe cy'isaha umunani Atletico Olympique wo mu gisagara cya Bujumbura watsinze Flambeau du Centre w'Igitega kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi naho Messager Bujumbura wanganije na Lydia Ridike Burundi Sport for Africa yose y'Ibujumbura bibiri kuri bibiri kuri Uwimana ihiganwa ryarabandanije ku bibuga bitandukanye kuri Stade Prince Rwagasore igihe cy'isaha umunani Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi watsinzwe na Bumamuru wo mu Cibitoke kimwe ku busa igihe cy'isaha y'icumi naho Rukinzo wo mu gisagara ca Bujumbura watsinzwe na Aigle Noir w'imakamba bitatu kuri kimwe igitega umugwi musongati wo muri iyo ntara wanganije na Lelia w'ibujumbura kimwe ku kindi imuyinga Olympic Star wo muri iyo ntara watsindiwe imuhira na Ngozi City w'Ingozi bibiri kuri kimwe Ngozi Messager Ngozi wanganije na Kanza United ubusa ku bundi kuri stade Byizigiro umurumonge Vitaro wanganije na Buja City yose yo mu gisagara ca Bujumbura ubusa ku bundi umugwi Vitaro ni uri mu kibanza ca 16 ari naco ca nyuma ku munsi ugira indwi ufise amanota atandatu kuri mirongo ibiri na rimwe umumenyereza w'uwo murwi yabwiye ijwi rya Amerika ko umugwi amenyereza ufise ingorane muri kino gihe urabye ingene biko biragenda ubu ntitwavuga ko bigenda neza na gatoya urugamba ruracyariho Eh, ntabwo turacika inguvu rero twebwe turacyabandanya ni iki ki mugiye gukora sisiteme mugiye gukoresha kugira ngo muve muri iki kinogo murimo Mo- ntabwo ari sisiteme yo muri tere ni sisiteme ya encadrement ni sisiteme ya- ya motivasiyo y'abakinnyi kubereka ko ko turajya ahantu habi nabo ni abagabo barabyumva kandi barabibona nta n'umwe ashaka gutsindwa ngira ngo ako kantu kazobafasha kugira ngo eh, baveyo baveyo dutangure gutera imbere ntawo gucika ingufu rero ntabwo ari sisiteme muri tere ni sisiteme ahubwo yo muri ekipe irabana na motivasiyo na bien sûr na entraînement no gukorija ibintu bimwe na bimwe kuko urabona turafise abakinnyi bashasha batari bamenyera neza bataramenyerana nta n'umwanya munini cyane twaronse wo kubaprepara nk'abandi mugende ndizeye ko mu minsi iri imbere gato bizoba byahindutse kenshi imigwi nk'iyi iba yari ifise ikibanza gikomeye mu mupira w'amaguru igenda isubira inyuma benshi barakunda kuvuga bati hari ikibazo c'uburyo muri vitaro hari ikibazo c'uburyo cyane cyane si uburyo ngira ngo ekipe yacu ikintu cyayisubije inyuma cyane ni ni uko mu bajweri mirongo ibiri bibiri na batanu nari mfise hagiye cumi na batatu urumva abaje nabo baba baba bazi gukina barakeneye kwivanga n'abandi bamenye umukino wabo bamenyere ikipe ingene ikora si uburyo uburyo ni nk'abandi nta ekipe yo mu Burundi ikize cyane uvuga ngo irya ngo itsinda kuba ikize si ico ni ico nise encadrement nico gihambaye cyane ni ukubegera davantage apana kubera ko batsinzwe ngo umuntu yidekuraje ahubwo ubu niho hageze uko tubegera kugira ngo batere imbere umuguvitaro ni wo uzisurikira uburundi mu higanwa rya afurika ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashirahamwe coupe de la confederation ihiganwa rizotangura mu kwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka abantu benshi bibaza iby'uwo mugwi uzoja gukora gilbert kanyankore amenyereza vitaro afise icizere ko umurwi amenyereza uzoba wisuganije ngira kandi tuzoshika kukina coupe d'afrique hasigaye ukwezi canke amezi abiri ngira ngo tuzoba turamaze gusuda gufatanya ekipe neza mu bi- mu bihimba byose ngira ngo namwe muzobiraba ko ekipe itazoguma gutya gushika nko muri journées zibiri zitatu ziri imbere tuzoba twahinduye umuguvitaro usanga iyi ngorane na mesaje y'ingozi wabaye uwa mbere mu higanwa ry'umwaka uheze nabo nyene uri mu bibanza vy'inyuma mu gihe uzoserukira uburundi mu higanwa rya afurika y'imigwi yabaye iya mbere iwayo club champion mu gifaransa bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntumbero yo kuremisha abanyagihugu mu gihugu cya korea ya ruguru hamwe no mu guhagarika porogaramu yacu y'ibigwanisho ruhonyanda inama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'amahoro ku isi mu mwaka uheze yarafashe icemezo inimero kabiri gatatu indwi gatanu gifatira ibihano igihugu cya korea ya ruguru leta z'ubumwe za amerika zariyemeje gushyira mu ngiro ico cemezo nk'uko sekreteri wa departema ya leta ya amerika mike pompeo yabishikirije ku igenekezo rya mirongo ibiri y'ukwezi kw'indwi agira ati ibihugu biri mu nama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'amahoro ku isi hamwe n'ibindi bihugu byose bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu byarumvikanye ku ngingo yo gushyira mu ngiro ivyo bihano byafatiwe igihugu ca korea ya ruguru kandi turizeye ko ivyo bihugu bizobandanya kubahiriza ivyo bihano ku igenekezo rya mirongo ibiri na rimwe ry'ukwezi k'umunani ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe ikigega bwarafatiye ibihano amasosiyete abiri yo mu gihugu c'uburusiya atwara ibitoro bimaze guhingurwa mu gihugu ca korea ya ruguru hamwe n'ayandi masosiyete atandatu akorana n'ayo masosiyete uko ari abiri ivyo bihano bijanye n'iteko ryafashwe na leta ya amerika inomero rimwe gatatu umunani rimwe zero ku igenekezo rya mirongo ibiri na rimwe ry'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi rifatira ibihano abantu ku gatwe kabo bafise uruhara mu gutwara ibitoro bihinguye mu gihugu ca korea ya ruguru bakoresheje ubwato bwo mu gihugu ca korea ya ruguru kuko ivyo biteko biri n'icemezo cafashwe n'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano ayo masosiyete yo mu gihugu c'uburusiya yafatiwe ibihano ni primorie maritime logistics company ltd hamwe na guzon shipping company llc yose akaba akorera ku kivuko cyo mu gihugu c'uburusiya vladivostok bumwe mu bwato bwo mu gihugu c'uburusiya bwafatiwe ibihano ni ubwato bwitwa patriot bwatwaye ibitoro kabiri mu gihugu ca korea ya ruguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani guhanahana ibidandazwa hagati y'ubwato bw'abikorera hamwe n'ubwato bw'igihugu ca korea ya ruguru bivuye mu gihugu c'uburusiya canke mu kindi gihugu bikagurishwa mu gihugu cya korea ya ruguru birabujijwe hisunzwe ico cemezo c'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano kandi birahanwa hisunzwe itegeko ryo muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko sekreteri wa departema ya leta ya amerika mike pompeo yabishikirije
iri ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.